muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwongeye kwirirwa radiyo ijwi ry'amerika iravugira mu burundi ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali na fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu karongi kuri mikoro muri kumwe na thomas kamirindi visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika kamara harris akaba na kandida w'ishyaka ry'abademokarate mu matora y'umukuru w'igihugu na kandida visi perezida we tim walls ejo bagiranye ikiganiro cya mbere cyihariye na televiziyo cnn yo muri amerika
highest priorities is to do what we can to support and strengthen the middle class.
Kamara Harris ati hari urutonde rw'ibintu byinshi nzakora ariko mu bya mbere byihutirwa harimo gufata ibyemezo bizatuma abanyamerika bo mu rwego rwo hagati mu rwego rw'ubukungu biteza imbere banywanyi bacu iyi nkuru turacyayibatunganyiriza neza tuzayibaha mu makuru yacu ataha mu burundi abaturage bafite ikibazo cy'amazi mu rwego rw'isuku yo guhangana n'icyorezo cy'ibihara by'inkende muri uganda inzego z'iperereza zirimo zirakurikirana umugabo ukekwaho gutangaho abantu ibitambo mu mihango ishingiye ku myemerere y'inzaduka naho mu mujyi wa goma mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo abarimu bakoze imyigaragambyo yo gusaba kongererwa imishahara amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane ikaze nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya muri uganda inzego z'iperereza zirimo zirakurikirana umugabo ukeka kwaho gutangaho abantu ibitambo mu mihango ishingiye mu myemerere y'inzaduka ni nyuma y'uko izi nzego zivumbuye ibihanga by'abantu makumyabiri na bane mu kibanza uwo mugabo yakoreragamo mu nkengero z'umurwa mukuru kamara eugene mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru ibyabonetse ku cyumweru bibaye nyuma y'ukwezi kumwe gusa habonetse ibindi bihanga cumi na birindwi harimo n'iby'abana byataburuwe mu tundi duce abofisiye mu gipolisi cya uganda bakoze umukwabo ku rusengero rwa godfrey didamurira bahereye ku makuru yatanzwe n'abaturanyi maze bavumbura ibihanga byari bitabye muri iyo nyubako didamurira uvuga ko ari umuvuzi gakondo yafunzwe kuwa mbere kandi yarimo gufasha polisi mu iperereza arimo gukorwa iperereza hakurikijwe itegeko rya uganda ryo mu mwaka wa bibiri na makumyabiri rikumira kandi rikabuza ibitambo by'abantu aho bishobora kumuviramo igifungo kiremereye cyangwa akaba yahanishwa igihano cyo kwicwa gushakisha byari bigikomeje nta bindi bisobanuro byatanzwe ku bijyanye n'ibihanga byabonetse
minisitiri w'intebe wa esipanye pedro sanchez yabonanye uyu munsi na perezida wa senegal basiro diomaye faye muri senegal nyine i dakar byari mu rwego rw'urugendo uyu muyobozi wa Espanye yarimo mu bihugu bitatu byo muri Afurika y'Iburengerazuba yagenzwaga no gushakisha umuti w'ikibazo cy'abimukira barenga ku mategeko bakajya mu birwa bya Canary bya Espanye Eugene Mukankusi arakomeza abayobozi bombi bashyize umukono ku masezerano yo guteza imbere amahirwe y'akazi k'igihe gito muri Espanye ku bafite ubwenegihugu bwa Senegal Sanchez yari muri Senegal ku wa gatatu no ku wa kane yageze muri Senegal avuye mu gihugu cya Gambia sanchez yatangiriye uruzinduko rwe muri mauritania kuwa kabiri aho yatangaje ko espanye izaha amahirwe y'akazi k'igihe gito muri espanye abanyamauritaniya uyu muyobozi wa espanye yavuze ko amategeko agenga abimukira akingira ibihugu abungukira mu bucuruzi butubahiriza amategeko cyangwa bimuka mu buryo butemewe nk'uko yabivuze mafiya n'abo bose babikoresha nk'urwitwazo rwo kubiba urwango no kwanga abanyamahanga muri sosiyete zacu minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ya espanye ivuga ko abantu barenga ibihumbi makumyabiri na bibiri bageze ku nkombe za senegali guhera mu kwezi kwa mbere aba bakubye inshuro zirenga ebyiri umubare w'abahageze mu buryo butemewe mu gihe kimwe mu mwaka ushize
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru tuyakomereze muri libiya aho guverineri wa banki nkuru y'igihugu sadik al kabir yavuze ko we n'abandi bakozi bakuru bayo bahunze bahunga ibitero bishobora guturuka ku barwanyi b'imitwe yitwaje intwaro eugene mukankusi arakomeza ikinyamakuru financial times cyatangaje iyi nkuru cyagize kiti abarwanyi baratera ubwoba abakozi ba banki kandi rimwe na rimwe bashimuta abana babo na bene wabo kugira ngo babahatire kujya ku kazi guverineri kabir yabitangarije iki kinyamakuru kuri telefone yanavuze ko kuba minisitiri w'intebe w'agateganyo abdulhamid aldibeiba agerageza kumusimbuza undi binyuranyije n'amategeko kandi bihabanye n'amasezerano yumvikanyweho mu bijyanye no gucunga banki nkuru iki kibazo cyo kugenzura banki nkuru ya libiya kirateza imidugararo ku rwego rwo hejuru muri iki gihugu gifite peteroli nyinshi bikaba byaratumye uburasirazuba n'uburengerazuba bicikamo ibice ku buryo turukiya n'uburusiya byaje kuyishyigikira intumwa za onu zishyigikiye libiya mu ntangiriro z'iki cyumweru zasabye ko ibyemezo byafashwe n'uruhande rumwe bihagarikwa aha harimo gukuraho ibibuza gucukura peteroli guhagarika gukoresha imbaraga no kurinda abayobozi ba banki nkuru
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru murayakurikira kandi mushobora kuyasanga igihe icyo ari cyo cyose kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose kuri voa radiyo yacu mu makuru y'ibiyaga bigari muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu mujyi wa goma umurwa mukuru wa kivu ya ruguru abarimu barenga magana atandatu biriwe mu myigaragambyo kuri uyu wa gatanu barasaba leta kubongerera imishahara ni inkuru ya jimmy shukurani bakomera
ni imyigaragambyo yateguwe n'amashyirahamwe atandukanye arengera uburenganzira bw'umwarimu mu ntara ya Kivu ya ruguru yatangiriye muri karitsiye ya katoyi muri komine ya karisimbi aho benshi batangiye bashaka kwinjira mu mujyi rwagati no gusoma ibaruwa isobanura ibibatera kwigaragambya ni ibaruwa bateganyaga gusomera umukuru w'intara ya Kivu ya ruguru ariko inzego z'umutekano ntizabemereye gukomeza urugendo rwabo aba bahisemo kwerekera ku biro bikuru by'amashuri ya leta abanza n'ayisumbuye ariko nabwo polisi y'igihugu ibangira kuhagera nubwo bashakaga gukomeza imyigaragambyo bahisemo kuzenguruka karitsiye zegereye umuhanda ujya kwa guverineri baririmba indirimbo zuzuye ubutumwa busaba ko leta yakubahiriza ibyo isezeranya abarimu b'abakongomani mu ibaruwa basomeye imbere y'itangazamakuru abayobozi b'ayo masendika bumvikanisha impamvu badashobora gusubira mu mashuri abarimu bo muri kivu ya ruguru tumaze kubona ko leta yasuzuguye amasezerano yose twagiranye kuva aho twatangiriye gusaba ko umushahara wacu wakongerwa guverinoma yacu ntabwo yita ku buzima bw'umwarimu aho yaba ari hose ikibabaje kurushaho ni uko vuba aha yanze kubahiriza amasezerano duherutse kugirana mu biganiro by'imbudi n'ahandi muri kongo aba barimu bavuga ko leta ya kongo ikomeje kugenda ihonyanga uburenganzira bwabo cyane mu gihe basabye ko hakongerwa umushahara kubera bavuga ko bahembwa amafaranga make ugereranyije n'akazi bakora tugereranyije abarenga magana atandatu bari bitabiriye iyo myigaragambyo bavuga ko nubwo leta ya kongo itangaza ko amashuri azafungura bo batabyiteguye na gato kuwa mbere tariki ibiri z'ukwezi kwa cyenda buri barimu bose nta mwarimu n'umwe uzaja kwigisha abana nta n'umwe uzaja ku mashuri abo umwarimu wo kuri segondere abo umwarimu wo kuri pirimere abo umwarimu wo kuri materinere nta n'umwe uzajayo ahubwo bose bazaguma mu rugo kugeza igihe cyo guverinoma gavumenti ya kongo izati batimiza amasezerano bahanye twanzuye ko wa mbere tutazatangira amashuri kuko ubonye ubutegetsi bwacu guverinoma yacu ni imyaka nyinshi yagiye iratubesha idusezeranya kuduha ibyo dusaba kuko ubuzima umwarimu aturiye noneho muri kongo ni ubuzima buteye agahinda imishahara zacu ni imishahara ziracyari hasi aba barimu bavuga ko barambiwe amasezerano leta ibaha ariko ntiyashyire mu bikorwa cyane kuva aho perezida felix cisekedi yagiriye ku butegetsi muri iyo myigaragambyo aba barimu barashinja ubuyobozi bw'amashuri ya leta kwirukana abarimu babaziza ko basaba iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umwarimu mu kazi ke ka buri munsi uyu ni bwana patience rukiko umuyobozi wa renafe riri muri amwe aharanira uburenganzira bw'umwarimu muri kivu ya ruguru habagaho ibiganiro bibaye entre abahagarikizi b'amasendika cyangwa ababarimu nyine na guverinema bagahana amasezerano ariko guverinema igendagenda ikandagira amasezerano bahanye n'abarimu nyine ugiye kureba amasezerano bahanye ntabwo babahaye umushahara baragenda ngaho na mbwera yabayeho na amasezerano ariko ayo masezerano ntabwo bigeze nyine kuyatumiza ubwo ngubwo abarimu bararushe babonye yuko guverinema akina nabo atabona akamaro kabo kandi nyine nabo banarigishijwe na guverinema nyine n'abarimu abo barimu babahaye ubwenge bakabigisha bakabahereza buri kintu cyose bakabigisha kubesha ahubwo batangiye no kubesha abarimu aba barimu kandi baravuga ko kuba bahembwa umushahara muke bishyira mu kaga imiryango yabo cyane ko ubu bari muri bamwe mu bakozi ba leta muri repubulika ya demokarasi ya kongo bahembwa amafaranga make kuri bo leta ikwiye kubaha uburenganzira bw'umwarimu w'umukongomani kimwe n'abandi bakozi ba leta kandi ibyo bigakorwa hakurikijwe itegeko nshinga rya kongo madame sophie varinande umwe mu barimukazi wavuganye n'ijwi ry'amerika agereranya umushahara bifuza twanze gutangira amashuri kubera ko guverinoma yacu ntabwo ifata umwarimu nk'umuntu kubera uyu munsi umwarimu barimo baramuha ibihumbi magana atatu gusa kurengana n'idolari iyo yageze umwarimu agasanga ntacyo amafaranga ayo ngayo yamukoreye ubu none dushaka ko guverinoma yacu yongere umushahara w'umwarimu kugera mu dolari magana atanu mu mwaka ushize ubwo n'ubundi amashuri yafunguraga leta yasezeranyije abarimu kubongerera umushahara ariko ibyo ntabwo byashyizwe mu bikorwa kugeza n'ubu nyuma y'imyigaragambyo twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'amashuri ya leta mu ntara ya kivu ya ruguru buteganya gukora kugira ngo abanyeshuri batangire amashuri ku wa mbere utaha ariko ntabwo byadukundiye kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru twagerageje guhamagara umuyobozi wa diviziyo y'amashuri ya leta abanza n'ayisumbuye ariko ntiyafata telefoni mu cyumweru gishize umujyanama w'uburezi wa guverineri w'intara ya kivu ya ruguru yumvikanishije ko nta mpamvu n'imwe ishobora gutuma amashuri adatangiza ukwezi kwa cyenda uyu mwaka ariko ibyo abarimu ntibabikozwa jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma
ijwi ry'amerika tuve igoma tujye mu burundi aho abaturage basaba leta amazi meza kugira ngo bakore nyine isuku ishobora gutuma bahangana n'icyorezo cy'ubushita bw'inkende iki cyorezo kimaze amezi abiri mu burundi inkuru ya radiyo ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu burundi turayigezwaho na tiyarive ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda ico kiza c'akaranda k'inkende mpox cemejwe na leta ibicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida kuva ku igerekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'indwi uno mwaka ni nyuma yo kubeshuza ubujejwe amagara y'abantu mu karere k'ubuvuzi ka bururi ko hari abantu batatu bari ku musego bagwaye iyo ngwara inyuma yo kwemeza ako karanda umushikiranganji redwine baradahana ajejwe amagara y'abantu asaba abarundi mu manama atandukanye abagabisha kubahiriza amabwiriza y'isuku kugira ngo ako karanda nikagume karandagata kubera harimo kijanye no guhimiriza abenegihugu kugira ngo twikingire gukaraba kenshi n'amazi meza n'isabuni gukoresha imiti yo kwihanagura mu bintu bimwe twita abadesinfecta kutegerana cyane igihe turi nko mu masengero mu masoko cyangwa mu bindi bikorwa mu mashuri tukagerageza gutandukanya nka kumwe twabikora muri korona kugira ngo tureke kwanduzanya ako kama ariko ntikariko karubahirizwa mu bibanza byo mu mihinga bitandukanye bihuriramo abantu benshi mu isoko ya kotebu mu gisagara ca bujumbura naho haribonekeza indobo ku bwinjiriro bumwe bumwe bw'iryo soko usanga atamazi arimwo abakorera muri iryo soko bavuga ko bafise ubwoba ko ako karanda gashobora gutema gatongora ntibyoroshe na gatoya kubera umwe wese yinjira uko ashatse iyo avuye nta himiriza rihari rikomeye urabye nko mu yandi masoko nko kwa siyoni usanga bakaraba neza hasanga hari nk'umuntu ari ku muryango uwinjiye adakarabye akamugarura agakaraba abantu baranamukanya rwose kandi urabye mbere icyo kiza umenga nta nicyo kibabwiye ibyo bintu rero byo gukaraba biratugoye cyane no gukuramukanya twebwe usanga twibagiye tukaramukanya tugaca tubura n'amazi yo gukaraba no ku bituro bitandukanye byo mu gisagara ca bujumbura bihagararamwo imodoka rizunguruza abantu akamo k'umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu ntikariko karubahirizwa uyu ni umwe mu ngenzi yayaze n'abakunzi b'ijwi ry'amerika ngaha muri parikingi urabona nta hantu uwo turakaraba kenshi hariyo karubazi yuko bari bazanye amabombo bakagira ngaha aye ku murongo abantu bakaza barakaraba ubu nta bihari bategerezwa gukora nako mukurira urumva yuko kubyikingira ntibiba bigikunze ahandi abahakorera basabwa gukurikiza amabwiriza y'isuku kugira ngo ako karanda k'inkende nikabandanye karanda gatahane mu mashure igitega ku mugwa mukuru wa politike haharurwa amashure menshi yisumbuye afise uburaro bw'abanyeshure abarongoye amwe muri ayo mashure bavuga ko ubukene bw'amazi butazoborohereza gukora isuku neza abanyeshure ntibava mu buruhuko ariko ku ishure ryisumbuye ryitiriwe umutagatifu w'ubwitonzi aho nyene igitega patiri simoni nzigirabajya arirongoye yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko ku ishure arongoye atakibazo bazogira turazi ko urwaruka ruzoshika hano rukumburanye cyane rwose rukeneye kurwana mu nda eh, ariko tuzogerageza eh, dutangure tubasigurire tubibutse kandi twizeye ko bizogenda neza twebwe twaragiriwe ibakwe turaronka abagira neza badufasha gushiraho ayandi mazi twisangije ya foraje nibaza ko ata kibazo kidasanzwe eh, tuzogira c'amazi mu vyerekeye isuku iyo ayo ya regides ataje ayo yuwacu arashobora gukora ku mbibe zimwe zimwe uburundi buhana n'ibindi bihugu amabwiriza y'isuku mu ntumbero yo guhangana n'akaranda k'inkende mpox naho nyene ntariko arakurikizwa abaca ku rubibe rwa gatumba ku rubibe uburundi buhana na repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo bavuga ko birenganira ukuri kwamye basaba ko hoshirwaho byangombwa kugira ngo ntibafatwe n'ako karanda benshi bavuga ko kaje kava muri kongo kujabuka najabuke muri iyo ndwi iheze sinakaravye umuntu yigira uko nyene kubera ata bintu bihari umuntu yokarabiramo je nta mazi nigeze mbona naciye ngenda nongera ndahaca ngaruka nta mazi nigeze mbona ayo mazi boyazana tukaza turayakaraba twe twayumvise ko yateye gusa igihari ni uko bodufasha bakazana ibikoresho bakadufashiramo amazi n'amasabune tukadafite bakaraba ku mwanya ku mwanya mu ishyirahamwe semaburi ivugira abagwayi mu burundi ntibabona ko leta ikwiye gutorera umuti ico kibazo c'ubukene bw'amazi kuko isuku ridashoboka ahatagira amazi serge nshuti ajejwe igisata co kumenyesha amakuru muri semabo rero tugahimiriza abarundi bose ndetse n'abanyamahanga baba muri kino gihugu cacu ko bogerageza bakaza barubahiriza impanuro canke ingingo ziba zafashwe n'abajejwe amagara y'abantu kuri leta nayo turayisaba ko yogerageza mu mihingo itandukanye na cyane cyane nko mu bisagara aho usanga hari ubukene bw'amazi bakakwiragiza amatangi y'amazi kugira ngo aho bishoboka abantu benshi baze bararonka ingene baronka amazi yo gukaraba kuva ku karanda kemejwe na leta y'u Burundi ku igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ukwezi kw'indwi uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bumenyesha ko abarenga ku ijana aribo bamaze kwandura ku karanda benshi nabo mu gisagara ca bujumbura umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu asaba uwo wese abonye ibimenyetso by'ako karanda kwihutira kuja kwa muganga kandi ko kuvugwa ari ku buntu
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiro cyari ikibazo cy'amazi mu burundi n'icyorezo cy'ubushita bw'inkende kandi babasaba gukaraba kenshi ariko nta mazi bafite uyu munsi isi irazirikana abantu bazimira bakaburirwa irengero mu rwanda umuryango wa uziyeri ntakirutimana wo mu karere ka rutsiro mu murenge wa boneza mu ntara y'uburengerazuba uramutabariza ushaka kumenya irengero rye erika bagira ubusa yavuganye n'umuryango we tuganira na madamu Eliana mwarakoze wo mu mudugudu wa rusororo mu kagari ka remera mu murenge wa boneza yavuze ko atarabona umugabo we kuva mu ijoro ryo ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi uyu mugore yatubwiye uko byagenze n'abamutwariye umugabo baraje baramujyana ari saa tatu n'igice z'ijoro nuko baratubwira ngo bamujyanye ku karere batubwira ikintu bamujyaniye twageze ku karere turamubura tugera kuri ribu y'ikayove turamubura amatirizo yose twarashatse twarahebye yatwawe na bande se twabonaga ari abantu bambaye ibya gisirikare uyu mubyeyi agahamya ko kuva umugabo we nta kiruta imana yashimutwa atahwemye kumushakishiriza ahashoboka hose nabanje kujya ku murenge gitifu nawe numva mbwira ngo agiye kunkurikiranira mbonye bitinze ndajya kuri ribu kayove naho baravuga ngo bagiye gukurikirana bazambwira bose bakambwira ngo bazakurikirana ariko nahamagara ngo ntabwo bari bamenye irengero abasirikare harya muri magaba nagezeyo barambwira ngo bagiye kunkurikiranira nahamagara ngo ngo ntabwo turahamagara ngo none uyu munsi bambwiye ngo barahamagara nyuma ya saa sita ngo baraza kumbwira na n'ubu mwarakoze avuga ko muri uyu mwaka mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu jenoside yakorewe abatutsi abaturage baturanye baketseho umugabo we ibyaha byabereye mu gace k'iwabo mu rutsiro uko abisobanura avuga ko umugabo we yabiburanye inkiko zikabimugiraho umwere ijwi rya amerika rivugana na bwana patrick munyamahoro muhizi uyobora umurenge wa boneza yatwemereye koko ko umuryango wa ntakirutimana wamwituye umugezaho ibyishimo twarye kubera ko n'ubundi yari asanzwe agenda akamara iminsi ngira ngo ubushize yaragiye amaraye igihe kirekire aza kugaruka ajya he? yajyaga mu nzego z'umutekano
ya yari yaragiye kongo aragaruka yewe naramuvugishije rwose yaragarutse hari ambwira ko yakekwagaho jenoside aragenda ariko yari azi ko gihari arahera aragaruka yagiye nk'inshuro nk'ebyiri ayo makuru rero bayangejejeho ni ibyo nkirimo nshakisha kugira ngo nanjye umenye aho ari ariko ntabwo turamenya amakuru ye neza uyobora umurenge wa boneza avuga ko nta kirutimana atagizwe umwere ku byaha bya jenoside akekwaho ahubwo ko yabaye afunguwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu urubanza rutaraburanishwa mu mizi ntabwo ari ari ukugirwa umwere nahubwo yaburanye ifungwa rinyuranyije n'amategeko yaburanaga ifungwa iminsi mirongo itatu ibyo yaburanye arabitsindira kuko bavuga ko yari yafashwe nyine mu buryo bunyuranyije n'amategeko ariko ntabwo bagiye ofo y'ikibazo ku ruhande rwa madamu mwarakoze agasaba ko abamushimutiye umugabo bamukura mu gihirahiro bakamumenyesha irengero rye icyifuzo ni uko nyine twebwe twamenya ahantu aherereye tukavuga tutererenda cyangwa se yarapfuye ikibazo ni uko nyine twabuze irengero icyo kibazo twagize bibaye ngombwa wenda mukankurikiranira nkaba mwamenyera ahantu ari wenda mukambwira ijwi rya amerika rivugana na bwana confiance ntakirutimana umwe mu basore babyawe na uziyeri ntakirutimana yatubwiye ko mu biganiro yagiranye n'ubuyobozi bw'umurenge wa boneza ndetse n'ubuvugizi bw'igisirikare mu rwanda mwizezaga kumuha amakuru y'aho se umubyara aherereye mu kiganiro kirambuye ijwi rya amerika ryagiranye na munyamahoro muhizi gitifu wa boneza biroroshye guhita wumva ko yaba azi aho umwe mu baturage ayobora aherereye aha yahumurizaga umuryango we awusaba gushyira imitima mu gitereko iyo ikibazo kimeze nka kuriya biri mu nzego z'ubutabera kubera iki batabasha kwihangana ngo ubutabera bubanze bukore akazi kabwo bo barumva umuntu wabo yarapfuye se twarabasobanuriye none se mubabwira aho aherereye nose umuntu uri mu butabera ubwo ikindi wakenera kirenze icyo umuntu umwe aje agatwara umuntu wagira ikibazo ariko umuntu umwe babiri batatu barambuye ngo ni abantu batanu naburiya ni abantu batanu nta kuntu baza ngo batware umuntu umwe kandi mubona musanzwe muzi mubona ko ari abasirikare cyangwa se niba ari inzego z'umutekano ni mworoshye njye sinari nahari umuduha umwanya tumushake nibyo twari tukirimo rero kumva deja bumva panike yarabaye njye nabwe nta bacengezi dufite mu gihugu nta bantu bibisha intwaro dufite mu gihugu niba baratwawe n'inzego z'umutekano nimureke dukurikirane ndanababwira noneho reka mbaze noneho ribu turaganira na ribu rero mu by'ukuri nibaduha umwanya ni ngewe ahubwo ufite ikibazo kubarusha uno wese umuturage ngewe yagenda ngaceceka nibashyire umutima hamwe nibaturekere ikibazo dukurikirane tumenye aho umuntu ari rwose umunsi nabimenye nanjye bwanjye nabajyana nzamubereka ku isaha ya saa saba zo kuwa gatatu w'iki cyumweru ijwi rya amerika ryahamagaye mu buvugizi bw'igisirikare cy'u rwanda bakimara kumva ikibazo twashakaga kubabazaho bahise badukupiraho telefone badusaba kuboherereza ubutumwa bugufi kugeza dutangaza iyi nkuru ntacyo bari bakadusubijeho ijwi rya amerika ryanahamagaye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib twahamagaye bwana tiyeri murangira uvugira uru rwego ntibyadukundira uyu nawe ntiyasubije ubutumwa bugufi twamwoherereje iyi nkuru tuyitangaje nyuma y'iminsi ibiri gusa tubagejejeho indi nkuru ku mugabo wo mu karere ka gasabo francisco saveri mutuyemungu waburiwe irengero ku bw'imiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu si rimwe si kabiri abantu babura babo bikarangira bagaragaye ko bafitwe n'inzego z'umutekano umuryango human rights watch ufite icyicaro cyawo muri amerika bakunze gutunga agatoki ubutegetsi bw'u rwanda ko bunyereza abenegihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko ni ingingo u rwanda rwamaganira kuri gihe cyose izamuwe eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi ry'amerika tuze hano muri leta zunze ubumwe za amerika abarepubulikani bita abademokarate ngo ni ab'ibumoso abademokarate nabo bakabita bakita abarepubulikani ngo ni ab'iburyo mu rwego rw'inkuru zihariye ku matora y'uyu mwaka turebere hamwe aho ibi bintu bituruka n'icyo bisobanuye muri politiki aya magambo iburyo n'ibumoso yamye asanzweho ariko inyito yayo mu rwego rwa politiki ikomoka muri revolisiyo yo mu bufaransa yabaye guhera mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'icyenda kugera mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda n'icyenda abarevolisiyonereri bashakaga gukuraho ubwami no gushyiraho itegeko nshinga icyo gihe nta ryabagaho umwami niwe wari ufite ubutegetsi bwose mu biganza bye no kwica no gukiza bashyizeho inteko ishinga amategeko yo kuryandika ihuriwemo n'abanyapolitiki b'ingeri zose ababishyigikiye bicara iburyo bwa perezida w'inama abatsimbaraye ku bwami bicara ibumoso bwe ni uko byatangiye ariko abanyamakuru nibo babyamamaje bagakoresha ijambo iburyo ku banyapolitiki baharanira impinduka n'ijambo ibumoso kuri abo banyapolitiki batsimbaraye ku bya kera byarogeye rubanda barabitora barabimenyera biza no kujya mu mashyaka aho avukiye bikwirakwira n'uburayi bwose birakomeza kugeza n'ubu muri leta zunze ubumwe za amerika abashakashatsi bemeza ko ari abanditsi b'ibitabo bya politiki batangiye gukoresha aya magambo bwa mbere mu myaka y'igihumbi magana cyenda na za makumyabiri naho byagiye byongera kugeraho amashyaka y'abarepubulikani n'abademokarate nayo atangiye kubikoresha rimwe ribyita irindi bitewe n'amatwara yayo uko yagendaga yivugurura amashyaka yombi afite amatwara adahura abademokarate bitwa ishyaka ry'ibumoso baharanira impinduka nko mu birebana n'uburinganire bw'ingeri zose muri rubanda ubutabera mu mibereho ya buri wese kandi muri byose n'ubwishingizi mu buvuzi kuri buri wese bisobanuye imishahara ingana ku bantu bakora akazi kamwe hatitaweho ibara ry'uruhu cyangwa igitsina no kurengera no kurenganura ba nyakamwe bose bisobanuye amashuri afite ireme kimwe kuri bose no kurengera uburenganzira bw'abimukira kuko ku bademokarata leta zunze ubumwe za amerika kuva kera na kare kuva yabaho ari igihugu ahanini cy'abimukira izi ni ingero nkeya kandi ku bademokarate guverinoma igomba kubigiramo uruhare ku rundi ruhande abarepubulikani bitwa ishyaka ry'iburyo baharanira guverinoma nto ni ukuvuga ifite abakozi bake amashami make n'ingengo y'imari idahanitse baharanira amatwara ya gikapitalisita ni ukuvuga amasoko y'ubucuruzi bwisanzuye n'imisoro mito bashaka amategeko akanyaze agenga abimukira barwanya ubwishingizi mu buvuzi kuri buri wese guverinoma yagiramo uruhare ntibashaka kandi imyigire imwe ku bana bose muri ibi byose bifuza ubwisanzure mu mahitamo ya buri wese ku giti cye ku barepubulikani guverinoma ntigomba kwivanga mu buzima bwite bw'abaturage bashyira imbere amatwara y'abakurambere mu mibereho ya rubanda mu by'amadini kubaka ingo hagati y'umugore n'umugabo no kubyara bakagwiza abana ntibashaka ko umugore yakuramo inda ku birebana n'imihindagurikire y'ibihe bo ntibabyemera kwibaho muri politiki yo kwiyamamaza muri uyu mwaka ab'iburyo n'ab'ibumoso yafashe indi ntera isa n'iyo gutukana right. jeremy nelson wo mu kigo cy'ubushakashatsi mu birebana n'itegeko nshinga national center for constitutional studies cyo muri leta zunze ubumwe za amerika ati abakomunisite bashyirwa ibumoso abafashisite bashyirwa iburyo nguko uko abarepubulikani cyane cyane donald trump kandida w'abarepubulikani nabo bavuga ko abademokarate ari abakomunisite abademokarate nabo bakavuga ko abarepubulikani bamwe na bamwe nka donald trump ari abahezanguni bakabije b'abafashisite ari byo twagereranya nko kubiba urwango gushaka ubutegetsi ku ngufu kubugundira no gutegekesha igitugu gikaze cyane radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanya inshuti zacu nahaye amakuru ahumurije mbibutse gusa ko muri uganda polisi irimo ikora anketi ku mugabo ukekwaho gutangaho abantu ibitambo mu mihango ishingiye ku myemerere y'inzaduka ibyo ni nyuma y'uko polisi ivumbuye ibihanga by'abantu makumyabiri na bane mu kibanza uyu mugabo yakoreragamo mu nkengero z'umurwa mukuru kamara maze rero ndabashimiye cyane mbifurije kugira wikendi nziza wikendi y'amahoro n'ibyishimo murakarama